ఇది news with America ubu ni wa mwanya w'ijwi rya amerika aho ribashikiriza ikiganiro muri sanga mwumviriza iminsi yose isaha cumi zo ku muhingamo mu masaha y'ubujumbura mu burundi n'i kigali mu rwanda muri kumwe na fideni iyo ngabo uburundi buri mu bihe bitoroshe mu by'ubutunzi imibano na politike bivuye ku gushyamirana kw'abaharanira gutwara igihugu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kunyurwa n'uko abafasha uburundi batabandanije uko byari bimeze abarundi batari bake babandanya kwigwana ko ngo batunga imiryango yabo uko babishoboye ibiciro biraduga uhereye ku by'ibifungurwa n'ibindi byinshi abantu bakenera byinjiza uburyo bwa leta ibyo byabandanije byunyura ubuzima bw'abanyagihugu mu gihe ayandi matora yimirije mbere imigambwe itanguye kuyategura ku burundi abazoja mu matora abarenga ibice mirongo itandatu na bitanu ku ijana bari hagati y'imyaka cumi n'umunani n'imyaka mirongo itatu n'ibiri abakiri bato bafise umutima ku byo babyiza bakora iki ngo baduze ibiyago by'iteka bituma abanyepolitike bahagarika kuvuga ibinyoma amatora azokwama afatira ku byo abantu baciyemwo ibyo bari canke yofatira ku bushobozi bwo gutunganya ivy'igihugu ibyago vy'ubutunzi n'ivy'imibano vyotegerezwa gufata ikihe kibanza kuri ivyo bibazo muvuma orange ihuriro ry'ivyiyumviro vyifuza ko politike yofatira ku butunzi bw'igihugu no ku mahirwe y'abantu mu vyo bakorerwa yibasa ko gushira imbere uburongozi bwiza kugenza buhoro no gufata imigambi irashe ari byo vyoba inyishu nivyo tuvuga mu kiganiro muri isanga c'uyu munsi
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
twatumiye francis rohero ayoboye muvuma orange ihuriro ry'ibyiyumviro ryifuza guha umurundi impamvu yo gutora arabye ibyo akeneye mu butunzi n'imibereho tutarandiranye rero reka twakire hano muri studio ku telefone francis rohero francis wiriwe
mwiriwe neza
iryo huriro ryanyu muvuma orange rimaze imyaka ishika kuri cumi n'umwe rimaze gusohora igitabo cya porogaramu ubu bigeze he
yego cyane murakoze icyo gitabo cyasohotse mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu cyari mu gifaransa igihe twagira ibiganiro bya nyuma twari twaremereye abantu ko tuzobihindura mu kirundi ubu byarakozwe hari igitabo cy'ikirundi kiriho dushobora gusangira n'abantu kugira ngo babyisomere bashobore kubibaza ko ibibazo bireke kwama bimeze nk'ibinyoma iminsi yose umenya umuntu avuga ibiherera ngaho gusa
watubwira ibyo mushimikira ko imigambi yanyu muri make muri icyo gitabo ku bataragisoma
yego ku bataragisoma imigambi yacu ishimikira ko ni kwerekana yuko mu bisanzwe ingorane bita za politike twebwe ntituziti za politike ibyo benshi bapfa muri politike ni inkurikizi y'ingorane z'ukuri z'ubutunzi abantu badashaka gushyira mu ngiro ahanini usanga abenshi baja mu byo guhangana ni kubera badashoboye kuronka ibyo bipfuza mu by'ubutunzi ari naco gituma baca baja gukiranira muri politike twibaza rero yuko habonetse ikintu giha abantu ubutunzi bumeze neza uburyo bw'igihugu bugakoreshwa neza abantu bagashobora kuronka amikoro atari make yo gukora ibyo bategerezwa biciye mu mategeko abenshi boreka kuja kuharani kurwanira ibibanza bya politiki nuko niko tubyibaza ibyo rero ntibishobora gukorwa hatabonetse icyo twita leadership abantu bafite ubugabo ubuntu n'ubushingantahe bashobora kubishikako kubitegura kubitegekanya bakareka kwama bariko baragira ibyo guhangana gusa
abanyepolitike bamaze imyaka nk'uko bivuze bahanganye eh, amatora akaba yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yimirije batanguye no kuyavuga n'abanyepolitike bayitegurira naho hagisigaye umwanya utari muto Eh, mwibaza ko mu gihe abarundi bugarijwe n'ubukene amatora iyo asigaje imyaka itatu ariyo ki- arico kintu coshimikirwa ko muri iki gihe
Eh, ahanini eh, twibukanije igihe cyose hegereje amatora haba ivyo bita deba ibiyago abantu bagirana akenshi bifatira ku runtu runtu hagati y'abarongoye imigambwe hagati y'aba- y'abarongoye ibi- inzego zitari zimwe hanyuma ugasanga abantu nivyo bitaho bakaja kuyaga ivyo mu gihe twogerageza gutuma abakiri bato bayaga ibintu bibaraba mu buzima bwabo ibiraba akazi kabo ibiraba imitahe yabo kugira ngo badandaze babeho akaba ari byo bategeka abanyapolitiki kubivuga ibyo ni byo byotuma igushamirana mu bya politiki kugabanuka n'ubu ubu abantu bazoshobora gushamirana mu gihe bureka abitwa abanyapolitiki bakaguma babakirindira ko bavuga ibitajyanye n'ubuzima bwabo bamwe bose baca bakurikira ibyo nyine bakagira ati dushigikiye naka cyangwa dushigikiye naka tugiye kumugwanira ugasanga abo bose ni abakene ni abantu bifuza akazi ni abantu bifuza ibyo borangura mugabo ntibariko barabiyaga kuronka rero umwanya wo kubiyaga ibyo bintu nibyo byotuma badakurikiye uwo ari we wese ababwiye iby- ibyadutse Eh, muri ubwo bukene eh, cyane cyane buribonekeza no mu rwaruka uriko uravuga abo bakiri bato ah, badashobora kuronka akazi Am, ni ikihe mwibaza ko bashobora kugira urwo ruhara bashobora ah, guhura bakaganira ivyerekeye kazoza k'igihugu mu gihe badafise n'uburyo bwo kwibeshaho badabona n'iyo bariko baraje
ego cyane ahanini i- imbere y'uko ubwo buryo buronka haba hariho abantu babitegekanije ni ukuvuga ko abantu no munsi baza ati ejo twotwagwa gute nimba uno munsi utamerewe neza ejo tuzotwagwa gute mu myaka itanu cyangwa iyindi icumi bizogenda gute naho abantu bahera iyo ibyo rero ubukene bw'uno munsi ntibashobora kubwitwaza bakiza kugira ati mbega mu mutima dufise iki hari itunga umuntu afise ry'umutima nibyo bituma abantu bagira bati naho uno munsi mbabaye naho uno munsi merewe nabi ntibimbuza kwibaza ibizoba mu myaka ibiri nibyo rero uno munsi twashaka ko abantu bagira bati dusubize agatima mpembere ububabare twaba dufise sibwo bwoba bwoza kugenga kazoza kacu ubukene buriho bwatumwe n'ibyabaye imbere y'uno munsi mu myaka iheze igihe cyose tutiyumviriye ibikwiye tuca tuja mu bukene ubukene ni ingaruka mbi y'igihe cy'imbere tutashoboye kwiyumvira uno munsi rero n'abantu bafite ubukene nibemere abenshi basubiza inkota mu bwubatsi yaba y'ibitutsi yaba y'amajambo mabi babwirana hama bagerageze kuvugana bati mbega uno munsi twoyaga gute ibijanye na kazoza kacu mu myaka ibiri mu myaka itatu ivyo biyago birategerezwa kuko biduza eh, leadership y'abantu bibaza bazoja gutora bazoja kubatorera inyinshi y'ibibazo vyabo ejo bagashobora kubiyaga bakabyumvikanako naho twibaza yuko nta mwanya uriho w'uko umuntu awuta ngo nzoza kwiyumvira iterambere ngo ari uko mpiriwe amahirwe ava mu byiyumviro wagize imbere utarahigwa
mu migambi yanyu muriko muravuga naho abarundi bomenye iyo migambi eh, bohungukira iki ntibo- haba bibaza ko n'ivyifuzo vyiza mufise bitazogira aho bishika
oya bi- bi- bi- birashika ko abantu bamwe bamwe eh, mu mu bantu hariho abantu ba- bama bafise eh, bihebura mugabe igihugu ntigishobora kugendera ku bantu bihebuye igihugu giteza kugendera ku bantu bafise umwizero abari abari optimist naho rero mfatira ngira nti ivyiyumviro tuyaga ni nk'imbuto imbuto ntoya y'agatete k'ishinaputa mu ivu wizeye ko kizoba igiti kininiya kikagira igitutu kikazana n'ivyamwa vyinshi naho rero uno munsi ivyo tuyaga ni bito ivyo tuyaga bishobora kuba bihuza abantu bake muga bishobora kugira kazoza keza ku muntu wese ashobora kubikurikirana akavyumviriza akariyaga nibyo twifuza ko abantu bagira ntidushaka ntiduhutagiza yaba twahutagiza mugani wawe wabivuze ko mu mu bihumbi na gatandatu aho twatangura tuba twarabihutagize tukabita mu nzira mugatugira ati dufashe umwanya tuyage n'abariko baratwumva uno munsi aho tugeze ivyo vyamwa birashobora kuba bishoboka kuboneka abantu nitugerageze kubivugana tuyage gahoro gahoro birashobora gukunda
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc eh, tuje ku mirongo ya telefone ku bariko badutera akamo Eh, dufise francis francis eh, uratwumva
yego cane ndabumva Eh, watubwira irindi zina nawe uhamagaye uri alo alo francis Eh, francis eh, twamutaye ku murongo wa telefone Eh, i- ariko dufise sengiyumva sengiyumva uratwumva alo sengiyumva Uh, dufise ibibazo ku mirongo ya telefone reka tubandanye iki ikiganiro uh, ico gitabo mwafashe iyo migambi ko gushira mu kirundi kugira mugerageze gushikira abantu batari bake bashobora kumenya imigambi yanyu
yego cyane eh, nari ni ni kimwe mu bibazo abantu batubajije tugitangura gushyikiriza ibiganiro aho icyo gitabo twagisohora mu gifaransa Eh, benshi batubwira bati imigambi yanditse mu gifaransa mwibaza ko abantu bazoyimenya gute mwifuza kuvukanisha abarundi muzobigenza gute twarafashe rero ico gikorwa turarondera abantu tubi- tubifashanyamwo turagihindura mu kirundi kugira ngo bishobore kumurika umuntu abisome mbere n'umwana muto wino musi afite imyaka cumi n'itanu azoba afite cumi n'umunani mu myaka itatu ashobore kubitahura abone ko inyungu ziwe azisangamwo ejo ntagenda agira ngo ngo ntora aho papa yambwiye ngo ntora abo dusanga ibwoko ngo niko bambwiye muhira eka yiyumvira ati mbega inyungu zanje uno munsi n'izihe ndashobora kubisoma nkamenya n'ababyanditse hanyuma tugasangira ico kiyago nivyo rero twibaza yuko abantu benshi bashoboye kugisoma kizogira akamaro ntawuvuka rimwe ngo yuzure ingobyi ntibiraba byinshi ngo abantu bashobore bose kubironka mugabo gahoro gahoro abo tubonana turashobora kubibashikiriza tugaruke ku mirongo ya telefone eh, sengiyumva eh, tubaza ko eh, yashoboye gusubira kuboneka kuri telefone sengiyumva uratwumva
ego ndabumva cyane watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
ni nsengiyumva obedi
muhamagaye muri he
i bujumbura mu burundi eh, mufise ikibazo canke iciyumviro muterera ndase icyiyumviro ndetse n'ikibazo eh, munyarutse
Eh, hanyuma icyiyumviro cyanjye ndabanza kubaza umutumire ndanamuramutsa
eh, mu gihe abantu bafite ibyiyumviro byiza usanga akenshi baguma mu bisagara ugasanga abanyagihugu bato bato aribo kenshi na kenshi iyo migambi yo guteza imbere ndetse n'urwo rwaruka rukenye ruri mu- mu- mu mihingo itandukanye mu gihugu hagati batigera bashikayo ugasanga kandi ah, abanyepolitike aribo cyane cyane biraba aribo bashyiraho abategetsi bato bato ndetse aribo banarongora igihugu ugasanga ibikorwa byabo kenshi babishyira mu byo kurwanya abo batavuga rumwe nta gushyiraho imi- imigambi myiza yo guteza imbere cyane cyane urwaruka kuko nibwo ruba rugifite inguvu eh,
ugasanga kandi muri uwo mwanya bategerezwa gukora iyo migambi bi- bahisemwo gukoresha urwaruka mu kurwanya abo bandi urwaruka rwazagera aho rut- ruta inguvu eh, reka zarwo eh, reka bishure ba- batagishoboye gukora reka bishure eh, mumwishure Ego.
francis murakoze
Ego cyane agize ati akenshi abantu bashikiriza imigambi usanga baguma mu gisagara eh, haraheze imyaka ibiri hari mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu twagira ikiganiro cya mbere abantu barabajije bati mbega muba muri hehe Eh, jewe francis nibyo mba mu gisagara cya bujumbura mugabo turafite n'abagenzi benshi baba mu gihugu niko twagiye turabamenya byaca kuri telefone nkanyene ku iradiyo yanyu idufasha kumenyana n'abantu byaca no kuri za facebook ubu rero turafise abagenzi benshi bari mu gihugu kandi abo onye n'uyu abikeneye yumva turashobora kumenyana Eh, mu bisanzwe nimba twaragize imana tukaronkera iterambere ryo kuyaga bari hafi n'abari kure ngo agasore mu mirongo itandatu na rimwe iryo- iryo teka ntagiye aronse canke ndadaye mirongo icyenda na gatatu mugabo n'umutwe turarifise turarikoresha turashobora rero kuyaga n'abari kure kandi tukumvikana twibaza ko ivyiyumviro tuzobishikana hano ico avuze ca kabiri ati abantu baguma bajana urwaruka mu byo gugu guhangana ivyo na twebwe turabibona ni bimwe tuvuga tuti ni inkurikizi mbi yo kutaronka ibyi- ibyi- ibyo bayaga bipakiye ku mutima wabo n'ibyo bipfuza iyo uretse kwiyumvira byiza ibibi birakwinjirana nicyo gituma twe tugira tuti tuduze ikiyago c'iteka dufate i- umwanya wo kuduza ico kiyago tureke gutukana tureke ku- ku- ku- ku- kwiyumvira iby'abandi gusa bakosheje twebwe tuzana ico kiyago gishasha n'iki rero turiko turagira nkabashimiye nsengiyumva murakoze dufise kandi kuri telefone john john uratwumva john uratwumva
ndabumva neza eh, mwotubwira irindi zina naho muhamagaye mutumbereye
uje nitwa john bosco ndi ntayo nkaba ndirayivumbura eh, mufise akabazo canke intererano
o ni intererano nsomye ku rubuga rwanyu nabonye ibyo mwanditse eh, muduge ku ijambo
Eh, noneho twe tugiye kuraba ntabwo ibyo ntibigiteza ingorane ahanini dufite urabona benshi ibirukirane by'amatora n'ibindi amatora ariko turi ko turaraba tukabona inengo nicyo bizotera imbere ariko ahanini turi ko turaraba ukuntu abanyagihugu baba tubayeho n'uko basanzwe ubusanzwe rero ikintu cyari gikwiye yari politiki turi kuraba ukuntu iterambere kandi rigiye kwiyongera muri bene gihugu kwinjira bakizana mu byabo noneho uri kuraraba uyu munsi benshi ariko sinovuga ngo ni kubera uyu munsi ni ibintu byakuye kuva kera cyane aho umengo nta bantu bakunda usanga bakunda abanyagihugu bakunda igihugu urumva ko boteza imbere uburundi cyangwa umengo ni ku giti cyabo bo babayeho neza aho ibyo birabagendera cyane baraba rero ngaha mu gihugu cy'uburundi ibintu byari bikwiriye hari hakwiriye kuba ikiyabo gikomeye cyane noneho abantu bakamenya munsi y'ikintu n'igihugu bakeneye munsi y'ikintu kuri ayo matora mu bisanzwe munyarutse munyarutse tu
nubwo nagiye kwa marinjyane gusa mu gihe tutaramenya kuko ikintu ari n'igihugu baba murakoze murakoze murakoze aho muhavuga iki ga francis
ego ibyo avuze ni byiza dukwiye kwiyumvira iterambere ibiba bavuze by'amatora byose ibi birafatanye mu bisanzwe fidel uko abivuze john mu bisanzwe ntushobora kwiyumvira iterambere bidahereye ku bantu bari imbere y'abandi uno munsi twebwe ntituri ko tuyagize amatora mugabo turi ko tugira tuti niyo dutera tuje ejo abantu bashobora kuzojyana bagapfa ibyo bintu n'ibyo bibereye kuduza rero ibiyago by'iryo terambere birakenewe kugira amatora amazi amatora ategereza gushyira imbere abantu b'incabwenge abantu b'uburongozi bafise umutima waguye w'ubushinga ntayo w'ubuntu n'ubugabo bigitangaza atari abo bose abo ari bo bose baza kutujyana ahamanuka ahatemba naho rero ngira nti twebwe twiyumvira tuti ibyo bintu by'iterambere ntibikunda tukiri muri logike murantunga yo kutabona kuri ibyo ni ukwita manke de viziyo birafitaniye rero isano iryo terambere yifuza ibyo bintu by'iterambere abantu bakeneye birafise aho bica bica mu burongozi bwiza leadership bitegerezwa guca mu kugenza buhoro la non violence bigategerezwa guca mu maporogaramu abantu bavuga ibyo nabyo nibyo dutegereza kuvuga ko bayaga bitwoboye kwagiriza abandi muri uwo mwanya mugabo twifuza ko hari intambwe y'uko haba babiyaga bigafatana bikagira icyo bimara ejo
ubundi aduteye akamo ku telefone ni patrice patrice uratwumva patrice uratwumva yego ndamwumva neza mutubwire indi zina naho muhamagaye muri nitwa uwimana patrice nkaba mpamagaye ndi bujumbura burundi mufite ikibazo cyangwa intererano njye n'intererano hanini mbanje kuramutsa francis
arabumva yego nk'uko nabyanditse nabyanditse aho yari yabyanditse avuga ko ari umutumire w'uno munsi ndashaka kumusaba bishoboka kandi ingene ntashobora kumuronka kubera ahanini numva ibyiyumviro afite birashe cyane hama icyo reka kuvuga nk'uko ariko arabivuga burya ndamaze igihe kinini nkurikirana ibintu bya politiki byo mu burundi nkasanga hakigeye kimwe n'ubuzi amadeba politiki y'abapolitike ku maradiyo ugahiga rofo yo guteza imbere igihugu ukakibura nicyo gituma rero namaze kumushimira ko yuzuyumviye kandi burya abanyapolitiki b'abarundi hari igihe nibaza ko birema kuzi igihugu nkabibura uti uti burya rideship mu banyapolitiki ntizoshoboka usironta hazokwama hariho mu matora ibintu by'amaliste bloki bijya bintu byakwiye kuvaho yamba ko bashaka guhindura ibwirizwa shingiro kugira ngo umunyagihugu aruhe akarusho bijya mu maliste bloki bihave umuntu aze aratora umuntu azomenya icyo umunyagihugu yamutumye icyo gihe n'igihe hazaba ikintu abanyapolitiki b'abarundi bakumva nuko bari redovable anvere lopepe icyo gihe niho tuzotera imbere icyo gihe niho tuzoronka nk'amashuri y'amateka iyo abantu bashobora gushyiraho amategeko meza atuma igihugu gitera imbere murakoze murakoze ikindi kintu ndashaka kumushikiriza mu kanya muri make cyane make cyane kuko dufite abantu benshi baturindiye ugenda ugwaruka ndabona cyane cyane ikintu gitumye urwaruka rudatera imbere burya mu burundi osirontakazi wa politike de la jeunesse ituma exode rirare ihera le monde rirare igakora tugatera imbere mu burimyi n'ubworozi ntituzopfa duteye imbere kuri icyo nkaba nshaka kuvuga yuko mfise umugambi wo gutanga akarorero nkashyiraho uburimyi kandi n'izi by'uburimyi n'ubworozi nkashyiraho n'imiburiburi sinavuga ngo ni amasaka twacu barutunze tubiri mu gihugu hagati nkereka abajene yuko dukoreye muri icyo kintu cy'uburimyi n'ubworozi kubera abarundi baba bafite amafaranga icyo kintu tubajyamo reka muhereze.
tugerageze tugikoreremo twerekane yuko bishobora gutera imbere murakoze murakoze murakoze um, ico eh, kibazo avuze ko uh, komurata politiki ihari eh, yerekeye urwaruka uh, cane cane urwaruka ruba mu bice vyo hagati mu gihugu muhavuga iki eh, francis francis muratwumva Eh, francis radio ijwi rya amerika i washington dc
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi rya amerika ku bacugura amaradiyo yanyu muriko mukurikirana ikiganiro muri sanga aho turiko tuvugana n'umutumire francis eh, rohero ayoboye ihuriro ry'ibyiyumviro ryifuza guha umurundi impamvu yo gutora arabye ibyo akeneye mu butunzi n'imibereho yitwa movement orange ni ibihe bikuru bikuru ihuriro ryanyu movement orange ryibaza bibuza abanyepolitike kuyaga imigambi yoteza imbere abarundi
yego urakoze cyane fidele Eh, ibi- ibintu bikuru bikuru bibuza abantu n'abanyapolitike kuyaga imigambi ni ukutizera ko igihugu cyabo bita ko gikenye cyobaha ibyo bipfu- bipfuza biciye mu nzira nziza akenshi abanyapolitiki batari bako usanga bipfuza inzu imodoka ububasha ubudahangagwa ibyo rero iyo babyipfuje bihutagiza ntibaba bacize ko igihugu cyabo cyobaha mu buzima bwabo bazomara nk'abazosaza bashika n'imyaka nka mirongo icyenda ntibibaza ko muri uwo mwanya icyo gihugu cyabo bita ko gikenye cyobaha umwizero wo ku- wo kubaho bagahigwa ibyo rero bituma baca baja mu bintu byorohereje ibyo rero nibyo kenshi bituma abantu b'abanyapolitiki badashobora kuyaga imigambi kuko imigambi irateba imigambi si ikintu ugira mu minota ibiri ngo uronke inyinshi ugiye gutera ibiharage mu kwezi kwa mbere byera mu kwa kane ntubitere ushonje ngo ubuce ubijya bukeye no muri politiki hategerezwa kumva abantu kuba abantu bafise u- u- u- ubwitonzi bagira bati ibyo turiko tura- turakorera abana bacu ibyo turiko turakorera abarundi tuzoza kubironka kw'inyungu mu myaka mirongo ibiri mirongo itatu ico rero kenshi kirabuza abanyapolitiki kuyaga imigambi bashaka ibintu byihuta byihuta bibaha inyungu ubwo nyene ico rero ni kimwe mu byo mu mawanje nibaza kibuza abanyapolitiki kuyaga imigambi
hanyuma ah, patrice eh, umwe mu bari bahejeje kudutera akamo yari yavuze ko hari ikibazo eh, cyo kubura kutabaho kwa politike yerekeye abakiri bato na cyane cyane mu bice byo hagati mu gihugu ko ibyo bitabaye uruhara rw'abakiri bato rudashobora kwibonekeza mu byo mwariko muravuga ku ruhara barashobora kugira Ah, muhavuga iki
yego cyane yabanje kumbaza ngo ingene yondonka nabonye yari yakoze kuri facebook aranyandikira nsabe telefoni ndashobora kuyimuha cyangwa arabaca ko murashobora kuyimuha eh, zose Eh, ico nibaza nta- mu kuri twebwe abakiri bato n'abarundi bafi- bahera n'aka- n'akarorero bariko baragira politiki uno munsi n'abarundi bafise imyaka cumi n'umunani n'abayirenza abo onye bafise uburenganzira bwo gutora abo onye bafise uburenganzira bwo kwiyumvira no, no kuja mu bikorwa byose vya leta bashobora kuja gusaba amadeni mu mabanki n'ibindi byose abo bantu rero ntibashobora kuvuga ngo twe tubaruguru ngo twe tubahehe nico twagira ati dukuze ibiyago by'iteka ibiyago bifise ico bimaze ntushobora kuguma uri ruguru wiruka inyuma y'umugambwe ngo baguhe ikarata ngo bazogufashe iki mudashobora kukiyaga muri babiri muri batatu ngo umenye ico bazogufasha si ikibazo rero caho bari uba ruguru ubi bujumbura bose bagowamwe uba aho ariho hose uba ibintu by'ivyo bitavuye mu mutwe w'abantu biba biyage bamenye ejo uzobibakorera ntibizokwigira bija mu ngiro Eh.
naho rero twibaza tuti ibiyago turiko turafashanya kuyaga nibikeneye eh, mu ijambo ry'Imana, ku- kudukura mu rufuri desenclavement des esprits twese tuve mu rufuri ahubwo tubiyage tuje ahabona ubwira abagwagasore ubwira abandade ubwira abandi bose twabonye ugira ngo bavurikiye mu gisagara eka namba mugabo nibo bagize ico bamarira kino gihugu nibaze rero yuko ntihagire uwi- uwi- uwibaza ngo abakure ngo aba mu mwonga ngo aba ku musozi kure twese turafise ijambo dushobora kuganira iryo naryo rikura iyo umuntu yagiye ariganira n'abandi Eh.
rigateba rigakuza ubuntu Eh, ubundi twakuye amaliste bloke Eh, hari amaliste bloke eh, mu yishure- amategeko ukomeza uno munsi ntushobora mu kuyakuraho n'ukoresha i- igiti cyangwa igipanga ngo urayakuyeho nimba yifuza ko ejo bihinduka narondere leadership nshasha uno munsi agira ati ejo nzobatuma kunkorera iki ejo bazokora iki ntitwari dukwiye rero guca mu byo guhangana icyo utifuza uno munsi ko kibaho kiyage ejo niwahashika uzokibwira abantu giciye mu bugwaneza kijeho
hamwe eh, urwo rubuga ubwo bushobozi bwo kuganira budashobotse ah, eh, hokorwa iki
mu bisanzwe abantu bose ubu unye kugira ngo nuko dufise amaradiyo dufise ibinyamakuru bitari bike dushobora kuvugira ko abafise nabo ububasha mu bihugu byose na cyane cyane nko muri afurika murakunda kubibona barabuza abantu kubikora mugabo jewe mba nkunda ko abantu biyumvira basubira inyuma mbega wagasore yabigenje gute mirongo itandatu na rimwe ngo akoranye abarundi kuva mu mu buraruko gushika mu bumanuko mu buseruko gushika mu burengero ata radiyo afise ata watsapu afise ata telefone afise yabigenjeje gute rimwe na rimwe ni uko tu- tu- tu- dushaka gukoresha ingufu dushaka gu- guhatira ko niyo bidakunda burya igenza buhoro rishobora kugutuma ushika ku byo utoshitse ko naho wokoresha ingufu zose uko zingana twebwe rero turibaza yuko eh, imana yaduhaye ugutwi ikaduha n'umunwa bishobora gutuma abantu ejo baganira ibikenewe byose nta muntu ashobora kuvuga ngo ntibwira aho uvugira bivana n'ingene wewe wifashe n'ingene wabigenjeje aba bose bagiye imbere barazi aho baciye Ni- ntidutegerezwa guca mu gushamirana ubwitonzi burashobora mm, kuzana inyishu gusumba guhangana twebwe Eh.
rero ku bwacu wovuga ngo eh, ngo tuje guhangana kubera ngo tubuze ntituri ko turaha- turaharondera uko aho bidakunda tuzoca ahandi mugabo tuyage n'umurundi gahoro Eh.
gahoro Eh, tutigeze kugira aho tugera ubundi atwakuye ni gedeon gedeon uratwumva
ewe ndabumva Ngo tubwire irindi zina naho umuhamagaye muri
nitwa ndabakenga jide nkaba n'imiti bitoki Eh, mufise ikibazo canke iciyumviro muterera
ngo icya mbere ni icyiyumviro nashaka gushikiriza ubwa mbere nyine ntangiye gushimira uwo wariko araduha iki- icyiyumviro Eh, hanini ubona ko mw'iki gihe n'iyi minsi atari iya kera cyane hariho abishinze kwiri- kwitaho urwaruka ikibabaje rero ni uko abanyapolitiki bacu ntabwo ubwabo novuga ati ko batikunda kuko mu gihe uri umunyapolitiki w'ukuri uriko urakora politiki utegereza gutegura n'uburyo bwo gusubiriza bazosubiraho abanyapolitiki ni- ni rwa rwaruka nyine urabona ko muri iki gihe barabirengagiza cyane nanko nko mu gihe iyo abo- abanyapolitiki bibadabukanye baca bikora kuri rwa rwaruka kugira ngo kugira ngo babafashe mu migumuko cyangwa mu yandi mabi bashaka gukora ariko ndagiye muri ubu aho Burundi tugeze hari aho benshi bavuga ngo burakennye ariko ibyo ndiko ndabiraba ni bukene ahubwo twabuze po- abanyapolitike b'ukuri bashaka kwitaho k'urwo rwaruka kuko uravye bavuze urwaruka uca usanga ari ba bandi bashoboye gu- gutora umuntu rero amaze gushobora gutora aba arekuriwe ibitari bike ku bijyanye n'igihugu cyane cyane mu iterambere ntibabitaho rero kugira ngo babakoreshe ba- kugira ngo ubu bo- bo- Eh.
bakoresha mu gukora ikibi bazikoreshe mu gukora ibyiza na cyane cyane kugira ngo bateze imbere igihugu murakoze ibyo rero byo abanyapolitike benshi batigera bitaho bo baga- bakabona akaduza kabo bagategura ingene bazopfa ugaca umwenga uburundi mu gihe bazoba batakihari uburundi nabwo murakoze bukaca Eh, murakoze murakoze cyane Eh, tugaruke ku mutumire wacu francis rohero nikihe ihuriro ry'ibyiyumviro ryanyu muvuma orange intambwe mumaze gushika ko muri iyo myaka eh, cumi n'umwe mumaze Eh, mushinze
Eh, nagomba nce gato kuri cyo Gedeon yari agize yego
Gedeon agize ati abanyapolitiki ngo ntibitaho ugwaruka muri bimwe tumaze kwandika twaragerageje kwereka abantu yuko twebwe muri Mouvement Orange umuntu afite imyaka cumi n'umunani mirongo ibiri mirongo ibiri n'itanu ntitumwite ugwaruka namba ni umuntu amaze gukura afata ingingo ikomeye yo kwitorera abamurongora mu gihugu ni ukuvuga yuko ibyo yipfuza arabi- arabi- arabifata ku ingingo mu gihugu acishije mu matora mu kwitora umukuru w'igihugu mu kwitegura umukuru w'umutumba abamusenyeri n'abandi sumba si- si ugwaruka ntariko araruka yararutse ahubwo ariko arafata ingingo mu gihugu kuvuga rero ngo abanyapolitike ntibamwitaho bigaruka kuri bwa bucuti twari ko turavuga uwuriko agomba kwitoza n'uwundi niwe ni umunyagihugu ategereza kugira ati nimba utanyitayeho nanjye sindakwitaho ejo sinzogutora ni ibyo bibazo twari ku- aba- tuba dukwiye kumvana na gedeon Eh, ntabwo ukwiye kwidoga ngo ntibanyitayeho batakwitayeho nawe ejo ntuzobatora ahubwo wowe ushobora no kwitoza abarundi ntibamenya yuko no kugira umusaruro uva ku isaha cumi n'umunani kugira ngo umudepite ushobora kubita imyaka mirongo ibiri n'itanu bibaza ko ari bya ba bantu baba babona bakuze bakuze ntabanamba ntibibuke ko wa gasore ku myaka mirongo ibiri n'icenda ibyo yakoze nibyo twashaka ko abantu bitugwaruka shyira mu mu buto bibaza ngo ntabyo bashoboye barabishoboye ahubwo nibahaguruke niba- nibakoresha umutwe bibaza bati mbega natwe twugira iki Eh, nta kuguma wibaza ngo abandi nibagukwega ukuboko kandi nawe ubishoboye eh. Eh, uri uwo mwanya ku murongo wa telefone eh, dufise eh, ntiha bose ntiha bose uratwumva
ego ndabumva mwotubwira irindi zina naho muhamagaye muri
Eh, irindi zina ni iridefonse ndi kigali mu rwanda Eh, mufise ikibazo canke intererano urebye ni nk'intererano kuko abarundi ni abagenzi bacu natwe turafise abagenzi mu burundi Eh, ibyo ari byo byose tugerageza kuvugana nabo ari imibereho usanga dusangiye hafi ibintu byose ibyo rero icyo nshaka kuvuga abarundi njye mbona barateye intambwe urebye muri demokarasi iyo urebye eh, nubwo umutumirwa nyine ari kugerageza kubivuga twese twemera neza yuko icyo uzaba cyo ari wowe ugomba kukigira nubwo ubuzima rimwe na rimwe bugorana si cyo nshaka gukeburaho abarundi ari nacyo nanditse kuri facebook buri gihe bagomba kumenya ko aribo bazubaka uburundi urubyiruko urwaruka rw'uburundi nibwo burundi nta nubwo njye nemera yuko bakwiye kujya bumva ibintu ugasanga ikibazo kibaye mu burundi ki- kivugiwe mu maradiyo yo hanze kurusha uko abo mu burundi bakimenya ubwo njye ndemeza neza yuko uburundi eh, ari igihugu cyiza kandi abarundi bakwiye kurinda no kumvira abagitwara kuko niba umurundi w- w'urubyiruko rwaruka ah, yumva neza yuko igihugu cye cyamwibarutse agomba kugiteza imbere nta n'undi akwiye kureberaho mbere y'ibintu byose agomba kwiteza imbere eh, kandi agakora kuko urabona ko amahirwe yo gukora barayafite nta wakoze bizinesi ngo abibuzwe nta n'uwashatse gukora umurimo uwo ari wo wose ngo abibuzwe ibihugu rero byose byo ku isi usanga abaturage ah, baharanira kugira ngo bateze imbere Murakoze.
igihugu kurenza kumva abanyamahanga nk'uko mu burundi usanga ukeneye kugumura abaturage aza avuye hanze akaza akabikora ukeneye urubyiruko Tu- akaza akabikora urakoze abarundi bumvira ababayobora kuko njye ndumva ari cyo cy'ingenzi kandi urebye aba aba bayobozi bafite bari kugera ikirenge mu cya rwagasore nk'uko bigaragara Ntabwo ba- Murakoze.
ntabwo bashaka Tura- kubunikira turabashimiye. Eh, urubyiruko turabashimiye.
nirwo bazavanaho imbaraga ze
Eh, turabashimiye eh, ku ntererano yanyu Ah, tugaruke ku mutumire wacu francis rohero Um, ku vyerekeye i- ihuriro ry'ivyiyumviro ryanyu muvuma orange ni ibihe mwovuga ko mumaze gukora intambwe mumaze gushika ko muri iyo myaka cumi n'umwe mumaze mukora
yego cyane urakoze Eh, twebwe igihe twatangura kuyaga abantu babiri babiri batatu batatu bashaka si ibintu bikorwa foromema ngo ngo ngo hariho ngo amanama abantu baba bajamo ngo bagire bigire akenshi turaganira aho duhuriye n'umuntu uwo ari we wese umuntu arabwira ati nk'ubu uko ngize iki kiganiro mu mpaye iri teka yo kunganiriza mu kiganiro ejo hari haba tuzohora bagira bati bijya wavuze n'ibi twicarane dusangire tubiyage hanyuma rero twabitanguye ari abagenzi babiri batatu none ubu twarabaye benshi abantu benshi barabikunda mu migwi itandukanye y'abantu abo rero twibaza tuti uko bagenda barabiyaga ejo aho bari mu migwi barimo baba bari mu migambwe baba bari mu masendika baba bari mu migwi y'abanyeshuri abo bose ibyo bizobatuma kuduza ikiyago icyo twita leadership no kumenya abantu ejo bagira bati aba bantu batugirira akamaro ikigira kabiri ni uko byarashoboye kudutuma na twebwe twiyumvira gusumba kuko iyo ugenda uganira n'abantu batakwishyura waba uri kuganira n'abantu barindiriye icyo uvuga banuma nawe ntukura twebwe rero natwe kuva aho dutanguye kugenda turaganira n'abantu twarakuze hariho ingeso zimwe zimwe na twebwe tutashobora kwiyumvira hari imyaka uno munsi usanga twagiye natwe turatera intambwe mu kumva abandi mu gusonera abandi mu kumva ibyiyumviro byabo ibyo natwe byaradufashije nibaza ko mu bintu byinshi twagiye turageramo twaradugije cyane urwego rw'ubuntu muri twebwe urwego rw'ubushingantaha urwego rw'ubugabo muri twebwe twaradugije cyane ikibanza cyo kumva ko iki gihugu gikeneye abantu badasanzwe kugira ngo gitere imbere ibyo rero ni ibintu twagiye turayaga kandi twibaza ko benshi bagiye bararonkera ko ishimwe tutibaza ko ejo igihugu cy'ubundi kizosubira kugwa mu kaga hariho abantu benshi bumva icyo ari cyo gusonera uwundi gukunda uwundi ibyo nabyo kuri twebwe biboneka hehe mu migambi abantu baba bariko barakora ntushobora kuvuga ngo je mfise imigambi ngo ngo ntwaye igihugu neza ngo ndiko nibire neza y'abandi utiyumvira ko bakeneye ejo imitahe yo kugira abadandazi utiyumvira ko bakeneye kwiga amashuri meza utiyumvira ko bakeneye kwivuza neza ibyo byose turiko turayaga rero n'abarundi turasanga bamwe bariko barabishira mu gaciro bibaza ko muri imyaka cumi n'umwe byadufashije rwose kugera aho tugeze ntaboba bavuga ko mwoba mu mufise umwizero urengeje ibyo no kwita ko mwoba muri idealiste naho mwoba mufise imigambi myiza umuntu aravye uko ibintu biba bimeze la realite sur le terrain uko nobivuga mu gifaransa
ubivuze neza jewe mu gifaransa nivyo ndi idealiste nibaza yuko ahubwo ni kuri jewe niteka kuko nta kintu na kimwe kibaho ku isi kidaciye mu ciyumviro nimba ivyo bavuze mu gifaransa idealiste kivuye mu vyiyumviro kugira igihugu kizomere neza mu myaka ijana kugira kimere neza ejo nuko hari abantu babanza kuvyiyumvira ubu rero ko nagize imana nkavyiyumvira nkaronka n'abandi benshi tugenda turavyiyumvira tugakosorana ngiryo ishusho twibaza ry'iki gihugu kizomere ejo mu myaka icumi mirongo ibiri mirongo itatu ni kubera dufise ivyo vyiyumviro mu gifaransa sinzi bene nohindura idealiste uwo mwizero udasanzwe mfitiye kuri iki gihugu nzowugumana nabo turi kumwe nibaza ko benshi ubu bazowugumana ko igihugu kizoba igihugu ciza kuko twavyiyumviriye kuko dufise ishingiro ryo kubikora tukabishikana sinibaza rero yuko ari amagorwa mugani w'uraho muri bibiriya sagahamo suruhamo si ububabare sinzara izotuma uwo mwizero ugabanuka ahubwo ndawushingiye ko ndanifuza ko abana bose b'abarundi uno munsi bariko baraja ku ishuri naho banyagirwa naho babura amakaye naho biga bari ijana mu ishuri bawukwiye kwiga bari mirongo itatu ndifuza ko uwo mwizero bawugumana ahubwo bakawukomeza uwo mwizero udasanzwe n'inzogira iki gihugu kikaba igihugu kidasanzwe kutagira umwizero namba bituma ahubwo tubaguma mu gihugu c'akajagari nibaza ko dufise iyo tuja kandi turafise umwizero urakoze uwundi aduteye akamo ni ferdina ferdina uratwumva
yego ndabumva watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
aya nshimye kuvuga iyo byonyine nta na kimwe nta kibazo mufise ikibazo mubaza cyangwa intererano
yego nagira mvuga hariyo uwarahejeje kuvuga ibintu by'amarisite buroke kuba bantuze batorwa ku badepite
ndabumva nagira mvuge wewe yavuze yuko ngo batoye abaridere ngo aribo boca babatuma ngo hakwiye yuko boja abaridere none dufate nk'ubu ko leta iriko igomba guhindura nk'ibwirizwa shingiro nk'akarorero ubu ibishizemwo hari na kimwe nagiye numvise wewe ico yobivugako reka bishure mumwishure francis reka bishure reka eh alo reka bishure mumwishure francis yego cyane agira iby'amarisite twebwe uko uko muvuma oranje yiyumvira ni ferdina
ni ferdina we yego cyane twebwe aho duhagaze uno munsi amategeko y'uburundi ari uko ameze dushingiye ku kintu cemeza yuko mu gihugu kirimo abantu biteka n'ahata amategeko yobaho bobana neza mugabo abantu naho bajana mu iparadizo ari abantu b'inkomwa hato ari abantu b'ibito bora isambura bakariturira ikigoranye kuri twebwe uno munsi si ukubazanya ngo mbega amarisite bakazoba gute ngo azoba gute hariho ibintu byinshi byo guhinduka mu mategeko hariho hariho n'ibintu byinshi byo gushingira ko abantu bakwiye kwiyumvira mugabo ikibazo twe twibaza abantu bariho uno munsi abo bantu b'iteka nibo baba bariko barabikora nibo bagira babijemo canke uwa wese ariko arabihindura bihindura kugira abe kwajaho ikibazo rero naho kiri twibaza yuko igihe abantu biyumvira amarisite bloke bari bafite inyishu bagomba gutora bashaka ko abahutu n'abatutsi intara zabo n'ibindi byose baja ku ntonde bakabitegura bitiriwe biragorana uno munsi nimba twohabwera ibyo byose ntacyo byaba bibuze muvi oranje yifuza iki yifuza ko nitwageraho tuduza nivo ya leadership mu gihugu ntituzoba ducindira gutora umuhutu n'umututsi ntituzoba ducindira kugira lisite umuntu azokwitoza muri circonscription atogwe ku kubera icamari y'abantu nicyo rero twibaza tuti uno munsi twebwe ntituriko turaja mu ngwano y'amategeko uko ameze kose uwifuza ko ibintu bigenda neza afise umutima yobikora
murakoze dufise kandi oscar ku murongo wa telefone oscar uratwumva
yego ndabumva
ushobora kutubwira irindi zina naho muhamagaye muri
nitwa oscar nizigiyimana nkaba mba mu kirundo
mufise ikibazo cyangwa intererano
ubwa mbere yari intere ni intererano ariko nka ikibazo yego
intererano ya mbere nagira mbwire warongoye iyo muvuma oranje ikintu gihari ni ubwa mbere mu burundi ni uko amategeko ahari kandi yanditswe neza ariko ntituyasome kumwe amategeko ari mu burundi arahari arubatse neza mugabo ntasomwa kumwe bigatuma atanubwo yubahirizwa iyo niyo ntererano bwa mbere nagira ntere hanyuma ikibazo nagira nagira mbaze uwo mutumire nagira ndamubaze ingufu afise byo kugira ngo amategeko yubahirizwe n'ayasanzwe ahari kugira ngo ubwa mbere ushyiraho ayandi mategeko meza uvuga ko ushaka gushyiraho ni uko n'ayasanzwe ahari yubahirizwa ni izihe nguvu waba afite murakoze murakoze mu mwishyure francis
agize intererano yo nagomba kuyishimagiza ati amategeko ariho ni meza ikigoranye ni kudashobora kuyakurikiza nibyo nibyo nari nteje kuvuga ikibazo ni ukugira abantu biteka bakurikiza amategeko bemera ibyo bemanze bakabivuga ibyo bavuze ejo ntibisubire ko ntibahindure amasinyatire n'ibyo twibaza yuko ikibazo nyamukuru ni uno munsi amategeko ahari twebwe ku bwacu ayatari make ni meza uwo ashaka kuyahindura nimba ari uwo muntu atagira iryo teka twebwe ntitushobora kumubuza mugabo icyo tuzi ni uko uwifuza ko ibintu bizomera neza twara twamaze gutanga uburere bwinshi arashobora kuronkaho yamaca iminsi yose atarinze gusambura ibintu nagize ati ingufu dufise ni izihe ingufu za mbere dufise ni ibyiyumviro dufise abantu benshi iyo bavuze ingufu biyumvira imiheto biyumvira amagrenade twebwe ahubwo ibyo nibyo twibaza ko atari n'ingufu kuko ni benshi muri iki gihugu bakoresheje amagrenade n'inkoho ubu bageze hehe n'abitwa ko buba barahageze bamana ubwoba bari mu ngorane ikibazo nyamukuru twe dufise ingufu zacu ni notre conviction ni ukwema sinzi ibintu kivuga ni ingufu dufise mu mutima z'uko ibyo twemera tutari ko turabesha ko ibyo bintu biturimo by'ukuri nuvuga mu gifaransa nti ni determination mu kirundi nobyita ngo ikigafideli
determination ishaka n'ishaka si yego cyane ahubwo kenshi burya umuntu akoresha ingufu z'imitsi byerekana nyine yuko ibyo akora biherera mu mitsi twebwe ingufu zacu ziva mu mutwe ziva mu kumvikana n'abarundi ejo nimba abarundi turi ko turaganira babaye benshi babyumva bizoreka gute kujya mu ngiro
murakoze dufise na emmanuel kuri telefone emmanuel uratwumva
yego ndabumva cyane mwatubwira irindi zina naho muhamagaye mutumbereye
ni emmanuel nduwayezu mpagaze ahantu bita mu rwego rwa ngabwe aho ni he
ibururi mufise ikibazo cyangwa intererano
ndafite ikibazo n'intererano ngendeye ku ntererano amategeko mu burundi ariho kandi urabona yuko twaba turasinya nanumva bariko baravuga abanyepolitike ngo amasezerano yo mu kajaga ngo amasezerano y'i roma ngo ayiharusha dufise amasezerano menshi ajana ku mategeko uburundi bwogerako kugira ngo butere imbere ayo mategeko rero ugiye kuraba ukuntu bayasoma bamwe bamwe bavuga ukwayo bivanye atahura kujya kwa bibiriya usanga hari amadini menshi mugabo bafise bibiriya imwe uba bakayenterupeta uko utari kumwe urabona amategeko yo mu burundi hariho ukuntu tuyasoma wese bivanye n'ukuntu atahuye aca yiyumvira yuko ujya wundi yatahuye ukutari eh, ukutari nk'uko kuyiwe yoba yayarenga iyo ndiko ndaraba uburundi arakwiye kujyaho ikintu gikomeye cyane hirya senere yirahe so kubahiriza amategeko ayo ariyo yose icyo kintu kivuze yuko amategeko yarenzwe akaba gukosorwa ariko kivuze yuko amategeko atarenze twese tukabyemera kuko sindawe sinigera mbona amategeko abarundi tuyasoma tukiwe Eh, hanyuma akaba akaba tunagomba kubaza uwo mutumire wacu ugomba kumubaza wewe ukuntu yoba abona amategeko ayo ari mu amate- amasezerano y'iyarusha kuko urabona yuko ariko baragira ko duhindura ibyizwa shingiro aho babu- batubujije ko tubihindura ndibaza rizote barihinduke hanyuma nagomba kumubaza amategeko wewe ayabona gute reka bishure
Eh, eh, mumwi- murakoze mumwishure francis yego cyane Emmanuel agize ati ahantu henshi amategeko hariho ni meza harabaye amasezerano menshi mu Burundi agereranije n'isentare ngo hoze ikintu kimeze nk'isentare yira nagomba kumwibutsa abanyaburaya murazi ingwano baciyemo zari ziteye ubwoba kurusha izo tumaze gucamo nimba barageze aho bagira isentare nk'iyirahe baciye ahantu hagoye gushika aho bageraho kugira ngo utore ibintu bihanitse bitore inyishu mu gihugu no kuba waduze urugero rwo kwiyumvira no kuba mu iteka ridasanzwe ukagira utubungira ndondera ikintu kitazorenganya umuntu n'umwe ngereranije rero ariko aravuga ati abarundi baguma umunsi akwegeriwe byerekana yuko turi mu iteka rito cyane simvuge mu isoni turi hasi ku buryo abanyapolitike nka benshi biyumvira akantu gato akaba ariko baja kugwanira iyo aba baraba hejuru woshobora gukora ikintu nk'icyo gis- kimeze nk'irahe ubu rero ntabyo dushoboye ahubwo twese abaharanira gutwara muri iki gihugu twumva ko twogwanira akavunji k'umukate ibyo rero ni uko bimeze igihe tutarahashika twoduze ikiyago ciza co kumva ico ico leadership byodutuma turonka inyishu z'ibintu byinshi tutosubira kugwanira n'ayo mategeko twaca tubona ko ameze neza ikibazo rero si mu mategeko ikibazo si sayo si izo nzego twoshiraho ikibazo ni twebwe Tu- twiyumvira iki ku byerekeye abandi natwebwe biyumvira iki kubireke twebwe nje ku kibazo yarabajije ati amasezerano yarusha jewe amasezerano yarusha bagiyasinya mu myaka mu bihumbi bibiri na- mu bihumbi bibiri nari nfite imyaka mirongo ibiri n'umunani ndibuka akanyamuneza byateye mu iki gihugu ndibuka cyane cyane akanyamuneza byateye mu bagwanya leta nibo byanejereje cyane bitangaje abariko baragwana abantu benshi byarabanejeje kuko byabahaye gushika aho batari bwigere bi- basho- batari gushobora gushika n'umuheto uno munsi rimwe kumwe namwe ndabivuga ni- ni- ni- abantu bose iyo ba- batwaye bavuyeho bose umwe wese apfa guhindura ikibanza acayumvira nk'abandi kijya gihe abari bafise inguvu basubiye hasi baripfuza uwogarukana ayo masezerano uwari hasi nawe yayabonye aripfuza ko yakuraho ibyo nibyo navuga nti nibyo byerekana yuko ikiyago cy'iteka icyo nita leadership usanga turi hasi cyane igihe twokiduza uno munsi nyene byinshi byoterega umuti igihe rero nanje ntafise umuti umeze nka aspirine cyangwa paracetamol ngo nintereremo ngo bihinduke ubunyene nico gituma ndiko ndagira nti aba barundi bafite imyaka cumi n'umunani aba barundi bafite imyaka mirongo mirongo ibiri n'itanu mirongo itatu aba barundi bakuze bareka kubyitamo bibaza ngo bakora ibyabo nifuza ko bahindukiza umutima nabo bamenye ko bibaraba n'ibyabaraba rero ari benshi bakabishira by'ukuri ku mutima inyishu zizoboneka kuko mu burundi muri iki gihugu ntihabuze abantu b'abarideri b'igitangaza eh, icishe kino gihugu ni uko ba- baja mu ikonje bakareka ngo abandi abari bo biraba gusa eh. dufise kuri telefone jacques jacques uratwumva alo
ndabumva eh, mwotubwira irindi zina naho muhamagaye mutumbereye
nitwa irambona jacques ndi bujumbura eh, mufise ikibazo canke intererano ego mfise ikibazo n'intererano nagomba bwa mbere mu ndamukirize rohero arabumva hama hama je igitabo ciwe ca muvema oranje nashoboye kugisoma nabonye yuko harimo imigambi itari mike myinshi igize ubuzima bw'igihugu hama ico nagomba kumubaza nagomba ndamubaze nk'uko benshi bakunda kubivuga ati umurundi ugomba kumunyegeza ikintu uracandika abo nabo baranditse iyo migambi mugabo abarundi benshi ntitusoma ntitu twitaba ibitabo ngo tubisome none bafise imigambi nyabaki kugira bashikire abanyagihugu babibasigurire bumve iyo migambi hanyuma bashobore gutora bisunze iyo migambi boba babashikirije hama ikindi naco nk'uko mwagiye murabivuga ubu bukene muri buri mu gihugu mu bisanzwe nta demokarasi ihaba iyo u- hari ubukene
iyo inzara iri mu gihugu nta demokarasi nk'ubu murabona yuko bariko ararondera gutegura amatora y'ibihumbi miro- y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ariko umunyagihugu nyarucari ashonje uriko uramubwira amatora iyo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri yararanye inzara wumva ntaco biba bimugiye ahanini abo rero abantu b'abategetsi bo reka kuguma bashira imbere amatora bakarondera ukuntu boteza imigambi bo- boshira imigambi iteza imbere abanyagihugu Eh, reka bishyure umusaba aka- yego Eh, mum- murakoze murakoze mumwishyure francis
yagize ati yarasomye igitabo cacu nimba hari ibyo waneguye cyangwa ibyo wasanze bimeze neza uratwunganira ubwiza uti uvuze ikintu cyiza ugira ati uyu muntu ntashaka kunyegeza ikintu abantu si abarundi gusa ngo agishira ngo ngo aracandika ego cyane niko bakunda kuvuga mugabo nagomba gushimira muri kano kanya abaduhaye ino radiyo kugira dushobore kuvuga bikeya Eh, badufashije wumva ntibizoguma gusa mu bitabo mugabo naho ni ndasubi ndaguye ndagarutse abarundi batari bake bariko barabisoma ni kuki mbega iyo twanditse ibintu by'ibito ibintu by'ibitutsi ni kuki abantu babisoma barabirondera bakabitora bakabisoma mugabo iyo twanditse ibintu byiza by'iteka abantu nibyo badasoma ni ukubwira tubivugane neza tumenye by'ukuri abantu rero iyo ari ibintu by'ubwicanyi iyo ari ibintu byo gu- byo- byo konona barabisoma iyo ari byiza niho batabisoma nibaza rero ko rero kiri muri bimwe waruvuze uti u- imigambi dufite kugira ngo bigere kure eh, ni nk'aba bariko baradufasha kubimenyekanisha nshingiye fideli na radio voix d'amerique ni nka mwebwe mwese mwagerageje kugisoma ko wagisomye Jacques, uragiha n'abandi bagenzi bagisome twubahurane hanyuma canditse ku buryo bitarambira umuntu ashobora gusoma no munsi bikeya akazosubira dutegerezwa kuvyemanga hanyuma ni kimwe mu bigwanisho bikomeye vyatumye ibihugu bi- bitera imbere nimba uno munsi twe tudasomye ngo tumenye ibyo tu- duhindura ni twemange twemere ko tuzohera kwa kundi nyene n'abandi bahetse nihaza ah, iyindi generasiyo yemera ko isoma igategera abo rero bazokira nta nkeka rero mvise yuko tutariko eh, tu- tu- tu- tugerageza kuvugira ahatari imvura sinzi ko nobivuga twebwe twibaza yuko naho hoba mu- mu mu- desert ima rimwe naho ryogwa imbuto izo izo- mu- naho uba mu bugaragwa twibaza yuko i- ibyo tuvuga bizomera bake bake rero bariko barabimenya gushika bazobimenye bose avuze ati ubu bukene turimwo nibyo eh, nico gituma eh, igitabo cacu kiravuga ibintu byinshi by'ingene twurwanya ubukene harabaye no mu burundi leta yarakoze ibintu byerekeye ingene burwanya ubukene mugabo ugiye kuraba igituma bidagaruka aho bitegerezwa kuja ni kubera iki abarundi bose babajije igi- ingorane dufise nyamukuru muri iki gihugu bakubwira ngo ni ingorane ya politike nkaho tudahuzana mu ma orange twebwe ku bwacu ingorane za politike ni ingaruka mbi y'ubu bukene ubwo bukene nabwo buriho kubera iki kubera hatari itunganywa ryiza ry'ubutunzi bw'igihugu inyishuri ririhe nihabe abalideri b'igitangaza batunganya ingene igihugu cyotera imbere babitunganye hama babiyage n'abantu bemere bake babiyage washaka rero igitabo nticyosomwa n'abantu miliyoni cumi na zibiri gutogezeko Eh.
naho cyosoma bashika amajana atatu bohindura ibitari bike Eh.
nibabikora abo bantu bimwe twavuga erega igihugu mu myaka itanu hazokwama haba amatora kandi bidaciye mu matora abo bantu biteka ntibazohashika Eh, murakoze yego Eh, bitegereza yo guca ngaho hama bagwanye ubwo bukene hama za nduru za politike zihere Eh, murakoze eh, ubundi aduteye akamo ku telefone ni mana irankunda mana irankunda uratwumva
yego ndabumva cyane mwatubwira irindi zina naho umuhamagaye muri
ni obedi hano i burundi eh, mufise ikibazo canke intererano
ni intererano eh, hama icyo bashaka guterera si ikindi ni iki cyerekeranye n'ubukene dufise mu burundi Nifu- nibaza ko kugira ngo ubukene buhave ni uko hoba ukumvikana mu biganiro byoba biba mu burundi bakumvikana hakagira icyo bahurije ko urabona ko nk'u- ko nk'ibihugu byo hanze byahora bifasha uburundi ariko ubu byarahagaritse kumva yuko hari hari amatati mu burundi rero ni uko bohuriza hamwe hama bakabona guhu- gusubira guhuza na bya bindi bihugu bigashobora gufasha obehereze kugurura ku buryo nyene amahantuza y'amadepanse atanagorana ivyo vyotuma ubukene mu burundi bugabanuka niyo ntero yanje- na- yanje nari mfise eh, murakoze muhavuga ko iki francis
avuga ibimani irankunda avuga ibintu byiza mugabo ntibifatangana gutya iminsi yose iyo abantu bariko barabikora agira ngo abantu ntibumvikane ubukene buhave ngo hama haze imfashanyo twebwe turifuza ko abantu bayaga bakumvikana abavukana kirazira ko baja kuryana nti- ntaho byakabonetse abarundi ntibamenye kuyaga ntibamenye gusubiza inkota mu bwubatsi bakundane itokira ukwacu nigico gituma muva mu bukene oya kugira muve mu bukene hakeneye imigambi idasanzwe yo gutunganya ubu- ubutunzi nibyo turi mu bukene mwene ubwo ubw'umutwe ibihugu bizoguma bidufasha muganga naho byoguma bidufasha noe ugira ngo ukivuga igihugu cy'ubundi kuva kicikukiye twamwe turonka imfashanyo twaciye dutera imbere habe namba nibaza yuko uruhara rw'ibifa- rw'ibifashanyo hagati y'ibihugu n'ibindi ruragumaho kuko twe turakeneye ibyo badufasha byobaho mugabo kugira igihugu kive by'ukuri mu bukene nashaka ko manyirankunda n'aba bandi bose bagerageje kubibaza ibibazo bumva uruhara rwabo ni ugutora indongozi zidasanzwe muri iki gihugu ni mwebwe nyine hanyuma abo bantu bategura ibyo bintu twe twaragize isemo turazana iyo migambi nibayisome hama bayunganire hama bumve igituma tuzova mu bukene iki gihugu ntigikenye kumwe yabivuga defense iki gihugu ntigikenye namba ntigikenye namba amatungo gikenye umutima gikenye ubuntu nibwo dukwiye kurondera hama tu- tukigire igihugu ciza kuri bose Eh, um, umuntu yitegereje mu bice bitandukanye byo ku isi aho ibihugu byashoboye gutera imbere muri kahise mu ntango ntibyari byacitse ku ntambwe aho bigeze nk'ubu mm, byaciye mu i- mu guhindura guhindura ibyiyumviro n'ingendo haba ku bategetsi n'abanyagihugu kugira bashike ku iterambere bashitse ko ubu ibyo bikaba bitari bibonekeza mu turere nka afurika ni ikihe muri iryo huriro ry'ibyiyumviro ryanyu muvuma oranje mubona gikenewe cyangwa mubona hazogera ari eh, bizoshika ryari ko ibyo byiyumviro n'ingendo bishobora guhinduka kugira iryo terambere muri ko muravuga rishoboke ari- ryaba iry'ubutunzi na politiki
yego cyane eh, fidele eh, mu bisanzwe igihe umu- umuntu aranze muri kino gihugu cyacu sinzi hariya bafite nk'imyaka ijana igihugu nk'iki gihugu cy'iwacu ntusho- ntushobora kukigenera gutunga no kuja mu itekane mu buzima bungana n'ubw'umuntu ni ukuvuga yuko jesi sindota ngo igihugu cy'u Burundi kizoba neza ngo mu myaka ijana ni ukuvuga yuko ibyo mvuga bimwe kizobishika ko jesi francis ntagihari kugira rero bikunde ni uko numva yuko ntariko ndarya inyungu y'ibyo mvuga ahubwo nifuza ko abana banje ubu uno munsi ndafite umwana afite imyaka cumi n'itandatu niko ndibaza nti mbega uwo mwana mu myaka mirongo irindwi myaka mirongo itatu jewe n'abacikanye imyaka mirongo indwi azoba ari kakora iki nico ndiko ndiyumvira ibi byiyumviro rero sindiko ndabigira kubera ngo amatora ya mirongo irindwi na mi- na na- na- na mirongo irindwi na mirongo ibiri sindiko ndayagira kubera ibizoba ejo ariko uno munsi nyene ndibaza ko hari intambwe yoba gushika ejo iriho reka ibi igihe rero dufite abanyapolitike babona hafi babona byo ibibaraba mu myaka yabo gusa ibyo uzoshobora gushika aho turiko turavuga reka imbere yuko turangiza amasaha ariko atera aturangirana dufise fiston ku telefone fiston uratwumva Uh, fiston ntawe dufise ku murongo wa telefone hanyuma uh, mu kurangiza ni ikihe mu ikindi cyumviro canke eh, ya- icyumviro mutoba mwaronse akanya ko gushikiriza ku bijanye n'intumbero y'umu- y- ya muvuma oranje iryo huriro ry'ivyiyumviro ryanyu
yego cyane urakoze fidele twebwe eh, twarasiguriye abantu kenshi yuko muvuma oranje si umugambwe muvuma oranje dufise intumbero yo kumva yuko umuntu wese yigenga mu byo ariko aravuga ntaze kwibaza ngo hariho umugwi wabanaka ngo uzobikora mwama mubona ko imigwi ishingwa bukeye igasambuka abayirimwo bakaryana gushika aho bamarana umwe munsi twariko turibaza tuti mbega turashobora gufasha umuntu wese aho ahagaze uburundi ubu burimwo abantu ibihumbi eh, miliyoni cumi na zibiri abazoja gutora bashika ibihumbi miliyoni zitandatu umwe wese ariyumvira uruhara rwiwe rw'ibyo yokora kugira ngo ejo ibintu bishobore kugenda neza turiko turibaza rero yuko twebwe aho tugeze tugomba gufasha abantu tugomba yuko ikomine yawe ejo ntuze widoge ngo itwagwa n'umuntu utu- atakubaha atakumva turakunda kuvuga cyane ibyerekeye ikoreshwa ry'amahera ya leta bamwe ntibazi yava n'abayakoresha bamwe ntibazi ingene aboneka turifuza ko abantu benshi abakuru n'abato bose baca bugufi twigishanye nta n'umwe azi byose mugabo turibaza ko buke buke bishobora kugira icyo bimara hanyuma ibiyago nk'ibi bidugije uburongozi bwiza ejo ntituzotwagwa n'abantu abo ari bo bose nimba uno munsi abahagiye bumva ko bafise iryo teka ryo kumva ko bakomeye nibugurure bonyene imitima yabo bagira bati turiko turafasha kugira ngo ejo iki gihugu cacu aho tutazoba tukiri ngaha ntituzohagume ndibutsa benshi eh, iyo burya ushaje ugeze ku myaka mirongo indwi mirongo umunani uribuka ibyabo bato ibyo ntibageraho ibyo bazi ko nibo bazoronka ibyo bagukoze ubyibaze ndetse n'ubu ibyo kuvuga n'ibindi abantu ntibashire mu gaciro bagira Murakoze.
bati mbega uno munsi murakoze aba abariko bara- barakura Murakoze.
abo bari muri za kaminuza francis murakoze ba- amasaha bafise ivyo tujanye bazogira Eh, murakoze murakoze yari umutumire wacu francis rohero Eh, turiko turavuga ku migambi y'ihuriro ry'ivyiyumviro eh, ryiwe ryitwa movement orange tukaba dushimiye n'abashoboye kudutera akamo muri iki kiganiro muri sanga tubifurije rero ibihe vyiza